Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25-31 irratti televizyiiniidhaan itiyoo saatiidhaan kallattiidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii har'aa amma jalqaba guyyaan har'aa wixata amajjii 24 bara 2022 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo amajjii 16 bara 2014 qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee adda addaa qabna oduutu dursaa gara oduuttinis dabarsa. dabarsaa oduudhaa fi gara jaallaneetti darbina.
attamooltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenya oduun wiixataarraaf qabnu kuno kan sudaaniin bulchaa jiru kaawunsilii abbaa biyyummaa fittaanaa pireezidaantii kata'an mohammad dagaalo daawwannaa guyyaa lamaaf dilbata kaleessaa itiyoophiyaa seenanii jiru. daawwannaan itti aanaa pireezidaantii sudaan kun dhaga'amuun hidha laga abbayyaa fi daangaa biyyootii lameenii kan ilaaleen itiyoophiyaaf sudaan falmii keessa yeroo jiranitti sudaan na weerarte jechuun itiyoophiyaan kan himatte yoo ta'u sudaan immoo naannoon daangaa sun kan kootii jetti ittaanaa pireezidaantiin sudaan jeneraal digaaloon muummicha ministeeraa abiyyi ahmed waliinis dubbachuu isaanii miidiyaan biyya keessaa gabaasanii jiru. mootummaan soomaaliyaa. adda bilisummaa biyyoolessa ogaadeen tarree dhaabbatootii shororkeessotaa keessaa haquuf murteessuusaa pireezidaantiin bulchiisa naannoo somaalee kan itiyoophiyaa mustafaa mahammad omaar galateeffatanii jiru addi bilisummaa biyyoolessa ogaadeen itiyoophiyaa keessatti paartilee mormitootaa keessaa tokko kan ture yoo ta'u bara 2018 jijjiirama siyaasaa erga argame booda biyyatti deebi'e jaarmiyaan kun ifatti qabsoo hidhannoo ganuudhaan akka paartii siyaasaa seera qabeessa tokkotti itiyoophiyaa keessatti galmaa'ee jira. misaa'ila baalistik lama kan abudaabii irratti xiyyeeffachuun wiixata har'aa dhukaafame fashalsiisuu ishee biyyi tokkummaa imarootota arabaa beeksiftee jirti ministiriin ittisaa akka biyyattii tokkummaa imarootota arabaa ibsa baaseen akka jedhetti caccabaan misaa'ila darbatame kan kufe yoo ta'u balaan ni geessise hin jiru biyyattii sodaa aggaamamu kamiyyuu tarkaanfii barbaachisu irratti fudhachuudhaan haleellaa hundarraa ittisuuf qophiidha jedhee jira. torban darbe haleellaa riphxee loltoonni huutii gaggeessinee jedhan kuusaa boba'aa abudaabii haleeluun namoota sadii ajjeesee kanneen biroo ja'a madeessuun ni yaadatama waltaatota hooggantummaa saawudiin maadhee riphxee loltoota huutii kan yaman keessaa irratti haleellaa hedduu geessisan sana keessa tokkummaan emireetota arabaa jirti. miidiyaan mootummaa saawudii dilbata kaleessaa akka gabaasetti riphxee loltoonni huutii. misaa'ila baalistik dhukaasuu isaanii fi biyyattii gama kibbaa keessatti lafa dha'uusaaf yoo xiqqaate nama tokko madeessuu gabaasanii jiran. pireezidaantiin burkiinaa faasoo kabooree fi miseensonni mootummaa isaanii loltoota gananiin hidhamuu gabaasaan gamasii argame hubachiisee jira maddeen oduu akka jedhanitti masaraa mootummaa isa magaalaa ogaaduuguu cina jirurraa dhukaasa guddaan dhaga'amaa jira burkiina faasoon gareelee shororkeessotaa kanneen alqaayidaa fi islaamik isteet waliin hidhata qaban wajjin erga bara 2015 kaasee walitti bu'iinsa keessa jirti maadhee waraana biyyattii inni kaaba biyyattii keessaa shororkeessota namoota 49 ajjeesaniin ega to'atame booda oduun fonqolcha mootummaa kun torbanneeniif odeeffamaa ture pireezidaan kaabooreen miseensota kaabinee isaanii fi hoogganaa waraanaa baatii mudde darbe hojiirraa ari'uun deebii kennan hokkarri ammaa kun dilbata kaleessaa ganama ka jalqabame yoo ta'u kunis maadhee waraanaa guddaa ogaaduguu keessa jiru irraa dhukaasi meeshaalee gurguddoo ega dhaga'ame booda. kan yeroof mooraa sana keessatti hidhamee ture oduu gabaasaan raadiyoo sagalee ameerikaa henry wilkins hoogganoota fonqolcha mootummaa kana keessaa tokko akka dubbisetti waan gaafatan hedduu akka qaban kana keessaas maallaqaaf waraanni dabalataa argame duula shororkeessummaa irratti gaggeeffamu tumsu kana waliinis leenjiin kenname gama adda waraanaatiin maadhee waraanaa dhaabbataan akka jiraatu gaafatu. ajajaan humnootii waraanaa fi hoogganaan tajaajilatti kan nagaa aangoo akka gadhiisan akkasumas kanneen madaa'anii fi maatiin loltoonni walitti bu'iinsa kana keessatti jalaa ajjeefamaniif kunuunsi dabalataa akka taasifamu gaafataniiru. baatilee darban kudha saddeet afrikaa dhiyaa keessatti fonqolchi mootummaa innaa gaggeeffamu kun yeroo sadaffaaf yoo ta'u maalii giinii keessattis fonqolchi mootummaa ta'uun ni yaadatama kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. raashaan daangaa yukireen waliin qabdu irratti waraana ishee ijaaruu waan itti fufteef jecha biyyoonni miseensota neetoo ta'an doonii fi jeettota waraanaa dabalataan gara awurooppaa bahaatti ergaa ka jiran ta'uu neetoon beeksisee jira dubbi himaan masaraa mootummaa raashaa kan kireemlin dimitri peskov neetoof yuunaayitid isteetsi muddamsa jiru hammeessaa jiru jedhan. ameerikaa fi biriteen immoo yoo raashaan tarkaanfii fudhatte jechuudhaan hojjetoota isaanii kan embasi isa magaalaa galma mootummaa yukireen keessa jiran akka ba'an ajaja kennaniiru. jilli taalibaan kanneen eeggataa ministeera haajaa alaa biyyattii aamiir mutaqiin hoogganamu bakka buutonni hawaasa siviilii afgaanistaan dilbata kaleessaa guyyaa guutuu osloo keessatti marii ka gaggeessan ta'uun beekameera mariin kunis ka qiyyaafates rakkoo gargaarsa dhala namaa afgaanistaan keessaa irratti ture hirmaattonni marii kanaa obsaan kan wal dhaggeeffatan ta'uu fi yaada wal jijjiiruu isaanii xumura walga'ii kana booda ibsa taalibaan baasee hubachiisee jira oduun keenya kanuma.
Hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanutti ceenu. Dhimma Yuukireen irratti dubbiin Raashaa fi biyyoottan lixaa gidduu jiru hammaachaa waan deemaa jiru fakkaata. Biyyoottan miseensa neetoo humna waraana isaanii gara daangaa Raashaatti sochoosaa jiru. Dhimma kana irratti gabaasaalee bahaa jiran irratti hundaa'uudhaan tujubeen gabaasa itti aanu qopheessiteetti.
Neetoon miseensonni isaa naannoo Yuukireen waliin waldaangeessu irratti Raashaan waraana see walitti qabuuseef deebii kennuuf jecha dooniilee fi jeettiiwwan waraanaa gara Awurooppaa gama dhiyaatti ergaa jiran. Ibsi neetoo akka beeksisetti Deenmaark, Speen, Faransaay, Nezerlaandisii fi Ameerikaa dabalatee biyyoonni hedduun loltootaaf meeshaalee waraanaatti dabalaa bobbaasuuf yookaan bobbaasuuf itti yaadamuusaa labsee jira. Muummichi barreessaan neetoo Jens Stoltenberg akka jedhanitti michoota keenya maraaf eegumsa gochuuf akkasumas waraana gamtichaa kan gama dhiyaa jabeessuu dabalatee neetoon tarkaanfii barbaachisaa mara fudhachuu itti fufaa jedhan. humna ittisaa waliigalaa cimsuu dabalatee nageenya keenya kajeequuf yeroo mara deebii ni kennina jedhaniiru. dubbii himaan kireemliin dimitri peeskoof yuunaayitid isteetsiif michoonni isaa neetoon muddama jiru hammeessuu isaanii qeeqanii jiru. yuunaayitid isteetsiif biriteen tarkaanfii waraanaa raashaan fudhachuu maltu tuquudhaan hojjettoonni embasii fi miseensonni maatii isaanii kanneen kiiv keessaa yuukireeniin gadhiisanii akka ba'an gaafataniiru. ministeerri dhimma alaa yuukireen tarkaanfii yuunaayitid isteets hubateera garuu komee isaa dhiyeessee jira dubbii himaa akka ta'an ooleeg nikoleengoo fuula tuwitarii isaanii irratti har'a akka barreessanitti hojii dippiloomaasummaa biyyootii alaaf nageenya isaanii eeguuf mirga isaanii kabajaa jiraannus tarkaanfiin fudhatame garuu yeroo isaa kan hin eegganneef akka malee of eeggachuudha jennee amanna jedhan hoogganaan imaammata alaa gamtaa awurooppaa joosef booreel akka jedhanitti gamtaan awurooppaa haala walfakkaatuun gamasii ba'uuf karooran qabu. walga'ii ministeerotaa gamtaa awurooppaa kan ministiriin haajaa alaa yuunaayitid isteets gama viidiyoon irratti hirmaatu jedhamee karoorfame irratti tuuta oduuf ibsa kennanii jiru sababaa adda ta'e waan hin beekiniif tarkaanfii wal fakkaatuun fudhannu garuu biliinkan nu beeksisuuf jiru jedhan booreel ajaja dilbata kaleessaa miseensonni maatii imbasii yuunaayitid isteets kan kiiv keessa akka ba'aniif ajaja kennametti dabale ministiriin haajaa alaa yuunaayitid isteets hojjettoonni kallattiin mindeeffaman gamasee akka ba'an. lammiiwwan yuunaayitid isteets kanneen yuukireen keessaa biyyattii gadhiisuu akka itti yaadan akkasumas gorsa imalaa kan gara yuukireenis ta'e raashaatti akka hin imalle of keessaa qabu irra deebi'uun baasee jira tarkaanfiin kun yoom akka fudhatamu dilbata kaleessaa waashingtan keessatti gaafatamanii aangawaan ministirii haajaa alaa gameessi tokko tuuta oduuf ibsa kennaniin raashaan yuukireen irratti tarkaanfii waraanaa guddaa fudhachuuf akka karoorsite gabaasaaleen ibsaa jiran jedhan. haala nageenyaa keessumaa kan naannoo daangaa yuukireen kan raashaan to'atte kireemiyaaf yuukireen gama dhiyaa keessaa tilmaamuun hin danda'amu yeroo gabaabaa keessatti haalli jiru gada deemaa deemu malaa jedhan aangawaan kun aangawaan kun akka jedhanitti pireezidaanti joo baayiden raashaan yuukireeniin weeraruun yeroo isa kamittuu ta'uu danda'a kanaaf yoo weerarri kun ta'e embasiin yuunaayitid isteets kan kiif keessaa lammiiwwan ameerikaa biyyattiidhaa ba'uu fedhan gargaaruuf carraan qabu murtaa'aadha jechuu isaanii tuqaniiru. Aangawoonni ministirii dhimma alaa kanneen tuuta oduuf ibsa kennan lammiiwwan Ameerikaa embasii kiif keessaa hojjetan yookaan Yuukireen keessa jiraatan meeqa akka ta'an dubbachuurraa of qusataniiru. Hanga'oonni kun akka jedhanitti ajaji kenname kun of eeggannoodhaaf malee bifa sakamiinuu deeggarsa yuunaayitid isteetsi mootummaa yuukureeniif gootu miidhu embasiin yuunaayitid isteetsi kan kiiv keessaas hojii itti fufaa jedhan. raashaan naannoo yuukureen waliin waldaangeessu irratti loltoota ishee 127,000 walitti qabuun raashaan weeraruu malte yaaddoo jedhu uumeera. yuunaayitid isteetsiif michoonni isaa awurooppaa rakkoo kana furuuf mala dippiloomaasummaa gargaaramuun akka barbaachisu ibsanii. weerarri raashaa uggura cimaa akka dhaqqabsiisu dubbataniiru.
marii biyyaalessaa itoophiyaa keessatti taasifama jedhanii koomishiniin hoogganu itti waamamni isaa mana maree bakka bu'ootaa uummata itoophiyaatiif jedha manni maree bakka bu'ootaa kun immoo caalmaansaa miseensota. Paartii biyya bulchaa jiru paartii badhaadhinaatiin jedhameeti kan beekamu kanarratti mormitoonni komee dhiyeessaa jiru. Akkamitti koomishiniin kun bilisa ta'aa waan jedhu irratti jechuudha. Dhimma kanaa fi kanneen biroo irratti gabaasaan keenya mitikkuu fiqaaduu miseensa koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa fi sadarkaa ministeeraatti qindeessaa giddugala ijaarsa sirna dimookiraasii kan ta'an Dr. Alamuu Simeetii wajjiniin marii taasise qaba itti aanee dhiyaata.
Miseensa koree hojii raawwachiistuu paartii badhaadhinaa fi sadarkaa ministeeraatti qindeessaa giddugala ijaarsa sirna dimookiraasii kan ta'an Dr. Alamuu Simee addatti turtii sagalee Ameerikaa waliin taasisanii akka paartii badhaadhinaatti mariin biyyaalessaa Itoophiyaatti taasifamuuf jiru dhimmoota maaliirratti yoo xiyyeeffate feetu jedhamanii gaaffii gaafatamaniif yommuu deebisan akkas jechuun jalqabu.
Biyyi Itoophiyaa. karaa dimookiraasiitiin biyya ijaaree miti kanarraa ka'ee sirna dimookiraasii lafa hin qabanneen ijaaramne osoo humni jijjiiramaa kun sirna dimookiraasii kana lafa qabachiisuudhaaf hojjechaa jira uummanni biyya kanaa bara kudha sagal jaatamman irraa kaase gaaffii abbaa lafummaa gaaffii sabummaa fi gaaffii dimookiraasii kaasaa tureera gaaffiin lafaa xiqqaatu guddatu bara dargii deebisuudhaaf yaalamee jira gaaffiin sabummaa afaan ofiitiin dubbachuu ofiin bulchuu rakkoo adda addaa qabaatu malee. waggaa soddomman darbe deebii argachuudhaaf yaaleera garuu gaaffii dimookiraasii hagammaan deebine kan jedhu amantaa qabna so gaaffii dimookiraasiin deebiin kana lafa qabsiisna deebisna jennee hojjechaa jirra so garaagarummaa biyya kana keessa jiru akka biyya ijaaruutti wantoota biyya ijaaruudhaaf barbaachisan sirna akkamii gaggeessuu akka qabu biyya akkamii akka ijaaruu qabnu biyya federaalizimiidhaan bultumoo biyya tokkummaa waa hundi wal fakkaate afaan wal fakkaataa aadaa wal fakkaataa amantaa wal fakkaataa. Akkaataa biyya tokkummaa akkasiiti immoo tokkummaa sabdaneessummaan afdaneessummaan addaneessummaan keessatti calaqqisuu ijaaruu qabna alaabaa irratti garaagarummaa jira heera mootummaa amma jiru kana irratti garaagarummaa jira soo kana hunda irratti uummanni biyya kanaa mari'achuu qaba akka paartii keenyatti. Marii kanarratti ilaalchuun hundumtuu hirmaachuu qaba jechuudha. Hundumtuu hirmaatee mari'atee walii gale walii galeera. Walii galuun dadhabe immoo sagalee uummataatiin murtaa'u ta'ee sagalee uummataa murtaa'u saniin immoo hundumtuu bitamuu qaba. Jennaaf paartiin badhaadhinaas akka mari'ataa tokkooti jechuudha. Yaada qabatee dhiyaata. So marii biyyaalessaa kan immoo hamma riisisu waan hoogganuu qabu qaama walaba ta'e.
Hundatu mari'ata yeroo jettan biyya kana keessatti rakkoo siyaasaa jiruuf tokkoon karaa nagaa karaa filannoo rakkoon biyya kanaa ni furama karaa nagaa warri qabsaa'aa jiran jiru gama biraatiin immoo karaa qawweetti furama jedhanii qawwee kaasanii warri qabsaa'atii jiran jiru warri qawwee kaasanii lolaa jiran osoo lolan dhaabin marii kanarratti hirmaatu moo maaltu ta'uuf jira gara fuulduraan.
Jecha kiyya keessatti warri rakkoon biyya kanaa qawweedhaan fala argata jedhanii mariitti amananii jechuudha namni mariitti amanne immoo hoo dhufes bu'aan buusu soo warri qawwee amma qabates qawwee kun hin baasu biyya kanaaf jedhanii amananii hoo dhufan akka keenyatti balballitti cufamuu qabu kan jedhu qabna nuti. Shaneen jira humni shororkeessaa TPLF jira qawween kun nun baasu marii biyyaalessaa kanatti hin hirmaannoo jedhan akka paartii keenyatti akka kiyyatti dhoowwamuu qaban hirmaachuu qaban amantaan keenyas sanuma. Garuu immoo duratti hidheen jira paartiin badhaadhinaa hirmaataa tokko malee maricha murteessuu keessatti ga'ee hin qabu kanaaf qaamni walaba ta'e ijaaramu kan jennu qaamni walaba ta'e sun seera mariin kun ittiin hoogganamu rule of the game kan jedhamu kan inni baasetti isaan hoogganamna kan jedhu qabnu hundi keenyayyuu.
Koomishiniin of danda'e akka akka dhaabbatuuf manni maree bakka bu'oota uummataa labsiisaa raggaasisee eeruun uummatarraa fuudhamaatii jira paartileen akkas jedhan jiru garuu maalinni filannoo yeroo darbe irratti harka caalmaatiin kan mo'ate paarlaamaa keessa jiru paartii badhaadhinaati. Achi keessatti komishinaroonni eeramanii dhufan kunis harka caalmaa paartii badhaadhinaatiin waan raggaasifamaniif alloogummaa isaarraa shakkii qabna warri jedhan jiru. Akka paartii badhaadhinaatti maal jettu dhiibbaawwan kana taasisaa jirtu.
Marii biyyaalessaa hammataa ta'e hirmaachisaa ta'e kanatti amannee kan hojjechaa jiru nuyi. Nuyiif waan uummanni biyya kanaa harki caalu irratti walii gale paartii badhaadhinaa wanni miidhuun qabu. Lammaffaan nutu kutate waan kanaaf. Ajandaan biyya kanaa karaa nagaatiin minjaalatti dhufee. Yaadan walmo'uun yaadan biyya hoogganuun baratamuu qaba jennee kutatee hojjechaa jirudhus ganaaf kutannoo keenyas argisiisaa jiru. Namni hundumtuu akka marii kanarratti hirmaatuuf jennee warra himannaarra jiranillee himannaa addaan kunnee gadhiisaa jirra. Kun kutannoo keenya argisiisa. So kanaan kutannee achitti immoo tapha biraa wanni taphannuuf hin jiru jechuudha. Keenya jira labsiirra. Labsiisanis paarlaamaa amma shakkamu kanatu baase. Warri marii kana hoogganu walaba ta'uu qabaa jedhamee kaa'amee jira. So walabummaa isaanii paartiin hundumtuu yaada irratti kennaa jechuudha. Warri eerame san keessa walabummaan isaan shakkisiisu yoo jiraatu uummanni Itoophiyaas paartileen siyaasaas akka yaada irratti kennan odoo hin godhin paarlaamaa waan muudu nutti fakkaatu. So gama keenyan akka mootummaatti akka paartii badhaadhinaatti kutannoo waan qabnuuf cilee dimuu hin barbaannu jechuudha. Akka milkaa'u barbaanna malee akka gufatu hin barbaannu waan ta'eef shakkiin gama kanaan ka'u bu'uura hin qabu jechuu barbaada.
Akkuma isin reefunaaf kaastanii himatamtoota. Namoota himannaan irra ture addaan kutuun marii biyyaalessaaf barbaachisaa ta'uusaaf ministeerri abbaa alangaa ibsa baaseen beeksisuun isaa ni yaadatama. Tokkoon namoonni hin gadhiifamne ammayyuu jiru. Fakkeenyaaf kan akka miseensota paartii ABO obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu warri jedhan jiru. KFO'nis miseensonni koo guutummaa guutuutti naan baane ammayyuu waan jedhu ibsa akkasii kenneetiiti jira VOA fi paartileen kun filannoon yeroo darbee hirmaachisaa miti jedhanii filannoo keessaa of baasuun isaanii ni yaadatama. Kana jechuun mootummaa amma filatamee jiruutiifis beekamtiin kennanii jechuudha. Warreen hidhaatii bahaniiranis ta'e warreen kana booda bahanis yoo jiraatan isa kana akkamitti dhimma filannoo dhimma marii biyyaalessaatti gootu moo paartiin badhaadhinaa kanarratti ejjennoo akkamiiti qaba?
Marii hirmaachisaa biyyaalessaa kana nuyi mitan hooggannu qaama of danda'ee dhaabbatu walaba ta'etu hoogganu inni seera mataasaa hammariin kun ittiin hoogganamu hin baasa. Akka mootummaatti marii kanaaf haala mijeessa marii kanaaf hiikkaa qaba warra jennu hooggansa siyaasaa marii kana keessatti hirmaataniin gumaachuu mana hidhaa taa'uun isaanii immoo marii kana hin miidha warra jedhamu gadhiifnee jira. Kana jechuun yakkamaan hundumtuu mana hidhaatiin baa manni hidhaa qullaa ta'a jechuu miti. Eenyutu murteessaadha marii kana fakkeenyaaf warri dheengadda himannaan isaanii irraa kutame hooggantoota siyaasaati. Hooggantoota siyaasaati warra isaan hordofuu qabna inni amanna. Isaan mana hidhaa turuun isaanii marii biyyaalessaa kanarratti negatiifli dhiibbaa qaba jennee waan amannuuf gadhiifna. Yakka dhuunfaa namni hojjetu hunduun gadhiifama. jechuu miti jechuudha. Badhaadhina keessa isa warri mana hidhaa jiru jiraamu. Olaantummaan seeraa kompromaaziin ta'a jechuu miti. Garuu ammas warra shanee wajjin wal qabatu kanatti kaafte dura isaan marii kanatti amanuu qabu yakki isaan raawwatan mootummaan akka dhiisuuf yoo barbaadan isaan kanatti amanuu qabu malee namni qawwee uummatatti dhukaasu ammas borus tarkaanfii irratti fudhatamuun isaatti fufaa jechuudha amma uummanni du'aa jirutti warri qawwee dhukaasu kunis gara mariitti haa dhufanidha yoo kana dhaganii dhufan nuuf tola gaariidha. Namni yakkamaan hundi mana hidhaatiin baa jechuudha miti. garuu mana hidhaan taa'uun qaama ta'e marii biyyaalessaa hin miidhawu ta'e kanaaf jedhamee tarkaanfiin akka marii biyyaalessaa irratti hirmaatan godhamu hin fudhatamaa laallamee laallamee hin fudhatama jechuudha. Dhumaa miti miti jechuudha warri amma hiikama.
Qophiin keenya ittaanu qophii ispoortiiti. Waa'ee tapha kubbaa miilaa Afrikaa irratti xiyyeeffata. Naajeeriyaan baateetti leenjisaan isaaniis hojii gadhiisaniiru. Komoroos gara ergaa rakkina guddaa keessaa galee jira. Mee maaltu jira qophiin ispoortii ittaanee dhiyaata?
Amajjii sagalee bara 2022 gareen biyyootan Afrikaa 24 irratti hirmaatan dorgommiin tapha kubbaa miilaa Afrikaa biyya Kaameeruun keessatti jalqabame akka itti fufetti jira. Gareewwan 24 keessaa saddeet mo'amanii gara biyya isaaniitti deebi'anii jiru. Warreen kana keessaa gareen Gaanaa isa tokko. Gareen Gaanaa tapha lamaan mo'amee tokkoon qixa baheeti kan dorgommii kana keessaa gale. Tapha isaanii isa dhumaa irratti kan mo'amani biyya mo'icha tapha kubbaa miilaa Afrikaa keessatti seenaa hin qabne Komoroosiin waan hin yaadamne ture. Waancaa isa darbe kan fudhatte Aljeeriyaan dhumarratti Ikwaatooriyaal Giiniidhaan injifatamtee baateetti. Aljeeriyaanis akkuma gaanaa biyya waancaadhaaf eegamaa turtedha. Hin taane malee. Biyyoottan kudha jaha hafanii kaleessarraa kaasanii tapha wal kuffisanii darbuu jalqabaniiru. Tapha kaleessa taasifameen Burkiina Faasoo fi Gaaboon taphatanii Burkiina Faasoo mooteetti. Gareewwan lamman tapha isaanii daqiiqaa sagaltamaa tokkoof tokkoon qixa ba'an. Daqiiqaan soddomman dabalames qixa dhume. Garee moo'ee addaan baasuudhaaf rukuttaan bilisaa kennamee gareen Burkiina Faasoo torba galchee moo'eera. Gareen Gaaboon daqiiqaa jaatamii torbaffaarraa kaasee taphattoota kudhaniin taphate. Taphataan isaanii Obisaa jedhamu kaardii diimaa argatee dirree keessaa bahuudhaaf dirqisiifame. Tapha kanarratti gara lammaniinuu gooliin kudha shanii galmaa'eera. Gareewwan isaanii kudha ja'affaa keessa seenuun kan isaan gammachiise lammiileen Gaaboonii fi Ikwaatooriyaal Giinii dhibba sagal ta'an konkolaataadhaan dhibba ja'aa ol immoo xiyyaaraa fi dooniidhaan kaameruuniin seenanii turan. Warri Gaaboonii hin milkoofne gammachuu malee deebi'anii waan galan fakkaata. Deeggartoonni Ikwaatooriyaal Giinii carraa garee isaanii roobii addaan baafatu. Ammasitti garuu abdiidhaan bashannanu. Dilbata kaleessaa taphii Burkiinaa Faasoo fi Gaaboonitti aanee taasifame kan Naajeeriyaa fi Tuuniziyaati. Tapha cimaa ture. Gareen Naajeeriyaa boqonnaa booddee daqiiqaa afurtamii torbaffaatti goolii taphataan Tuuniziyaa Yasuuf Misaakiinii galcheen ittuu dursamaa jiru daqiiqaa jaatamii ja'affaatti taphataan Naajeeriyaa inni boqonnaa booddee geeddaramee gale Aleksaandar Chikuu Iyoobii kan biyya Ingilaanditti garee Evertonii fi taphatu balleessaa raawwateeraa jechuudhaan kaardii diimaa argachuudhaan dirree keessaa ba'e. Naajeeriyaadhaaf miidhaa guddaadha. Garuu nama kudhan ta'anii goolii galchuudhaaf caalmaa fudhatanii taphachaa turan. Xumura balleessanii tokkoof zeeroodhaan mo'amanii taphicha keessaa ba'aniiru. Akkuma taphichi raawwateen leenjisaan garee Naajeeriyaa Oogustiin Iguwaavoonii taayitaa leenjisummaa isaanii gallakkisaniiru. Leenjisaan kun erga leenjisaa duraanii geernooti rohirii bakka bu'anii muudamanii reefuu ji'a tokko ta'a. Tapha kubbaa miilaa Afrikaa kanarratti gareen Naajeeriyaa ramaddii isaa keessa warreen turan sadan Masiriin dabalatee moo'uudhaan qabxii sagaliin darbee as ga'uun isaa in yaadatama. Tapha guyyaa har'aa taasifamu keessaa Giinii fi Gaaboon yeroo ammaa taphachaa jiru. Itti aanuudhaan Kaameruunii fi Komoroostuu taphata. Taphi kun tapha Kaameruunii fi tole fakkaata. Maaliif jennaan? Odeeffannoon garee Koomoroos irraa ba'e akka jedhutti waan vaayirasiin koronaa irratti argamee fi leenjisaa isaanii Amiir Abduu dabalatee taphattoonni kudha lama tapha har'aa irratti hirmaachuu hin danda'an. Karra eegdonni lammanuu hin jiran. Karra eegaan sadaffaan waan kanaan dura miidhamee fi taphachuu hin danda'u. Taphattootuma keessaa nama kormee tokko filatanii karra eegaa godhatanii galuu jechuudha. Kanaafuu gareen Koomoroos warreen Gaanaa dorgommii keessaa baasan rakkina cimaa keessa seenaniiru jechuudha. Carraa isaanii galgala kana barra. Akka seera koonfedereeshinii kubbaa miilaa Afrikaatti gareen tokko amma taphataa kudha tokko qabutti dirree seenee taphachuu qaba. Taphattoonni isaa kudha tokko gadi yoo ta'an immoo taphicha akka goolii lamaa fi zeeroodhaan moo'ametti lakkaawama. Qibxata borii Seenegaalii fi Keevardii, Morookoo fi Maalaawiitu taphata. Taphni wal kuffisanii darbuu kun kan raawwatu roobii iftaaniiti. Ivory Coast Masir wajjin Maaliin immoo Ikwaatooriyaal Giinii waliin taphatu. Gareewwan cuunfamanii darban saddeeti sanbataa fi dilbata dhufu waliin dorgomu. Taphni kubbaa miilaa Afrikaa kun erga bara kudha sagalii fi shantamii torbatti jalqabame as wal dorgommiin al soddomii lama qophaa'ee biyyoottan kudha afurii moo'uudhaan yoo xinnaate al tokko waancaa fudhataniiru. Akkuma kanaan Masir maqaa Yuunaayit Arab Riippaabilikii jedhuunis dorgomaa turte yeroo torba Kaameruun al shan Gaanaan afur Naajeeriyaan sadi Kootdivuwaar lama Aljeeriyaan lama Koongoo Dimokiraatik Riippaabilikii al lama Zaambiyaan Tuuniziyaan Afrikaan Kibbaa Koongoon Sudaanii fi Itoophiyaan al tokko tokko waancaa argataniiru. Isa baranaa abbaan fudhatu tapha xumuraa isa Guraandhala ja'a taasifamu irratti beekama. Achiin nu haa ga'u. Qophiin ispoortii har'aaf qabnu kanuma.
Hordoftoota keenya Gaambiyaanii fi Giiniin tapha isaanii raawwataniiru. Gaambiyaan tokkoof duwwaadhaan mooteetti jechuudha. Amma immoo gara qophii keenya itti aanutti ceenaa kan torbanii Ameerikaanaadha. Tuujubeen ijoo dubbii har'aa filatte irratti gabaasa itti aanu qindeessiteetti.
Dubartiin tokko mirga ulfa ofirraa baasuu ishee kan mirkaneesse ajaji mana murtii Roovi Weed jedhamu waggaa 40 salgaffaa isaa irratti leellistoonni farra ulfa ofirraa baasu Waashintan keessatti hiriira geggeessanii jiran. Hiriirtonni kun akka jedhanitti namni hin dhalatin tokko mirga lubbuun jiraachuu qaba jettanii yaadduu yoo ta'e mee sagalee keessanaan dhaga'a. Jamaanis eeyyee jechuun sagalee dhageessise. Waayit Haawus yeroo rakkoon seeraa kabiroon mudatee jiru kanatti dubartoonni ulfa ofirraa baasuu yoo barbaadan mallisa akka fooyya'uuf gaafatee jira. Dubbiimtuun Waayit Haawus Jeemsaakii akkas jedhan.
This is a moment for us to recommit to strengthening access to critical reproductive health care, defend, defending the constitutional right.
Yeroon kunniif yeroo itti eegumsa fayyaa hormaataa barbaachisaa ta'eef daandiin akka jiraatu cimsinu mirga heeraa rooyeedhaan hundeeffame eeguuf namni martinuu hegeree isaa tolfachuuf walabummaa inni qabu kabajuudha jedhan. Saakiin murtii mana murtii olaanaa humnaan gudeeddiif firoota gidduutti illee ituu hin hafin ulfa torbanneen ja'a booda jiru irra hedduu ofirraa baasuu ka dhorku murtii mana murtii seera kutaa teeksaas haaraa gidduu akka hin seenne tuqanii jiran seerri sun lammiin inni kamiyyuu nama ulfa ofirraa baasu irratti himannaa seeraa akka dhiyeessu eeyyama ugguraawwan haaraan kun kan ba'an erga riippaabilikaanonni waggoota dheeraaf seerri ulfa ofirraa baasuu ilaalchisee jiru laaffataadha jechuudhaan himataa turanii booda.
The U.S., of course, is currently an outlier in the international community. We are uh, ranked right up there with uh, North Korea and China.
Dhugumatti Yuunaayitid Isteetsi hawaasa addunyaa keessaa adda. Filannoo ulfa ofirraa baasuu gama laaleen Kooriyaa Kaabaaf Chaayinaa waliin yennaa ilaalamu biyya akkaan eeyyama kenninu keessatti ramadamna jedhan. Eeyyeen ulfa ofirraa baasuun biyyoota Awurooppaarra hedduu biyyooti akkaan guddatan keessatti illee seeraan eeyyamamaadha. Baatii muddee keessa manni murtii olaanaa Yuunaayitid Isteetsi torbanneen kudha shan booda ulfa ofirraa baasuu ka dhorku seera misisiippii hojiirra oolchuuf itti yaadee jira. Ugurri seera misisiippii keessa jiran seera mana murtii olaanaa Roy V. Wade kan ulfi sun barbaachisaa hamma hin taanetti ofirraa baasuun eeyyamamuu qabaa jedhu ni morma. Seera ofii baasee falmuudhaan kutaan misisiippii seerri Roy V. Wade jedhu akka hafu. mana murtichaa gaafatee jira mormitoota keessaa kiristaa korbeelloo ulfa ofirraa baasuun akka dhorkamu barbaadu.
is kind of barbaric. It's it's an old practice. Abortion has been failing women and families for over 50 years.
Akka yaadutti ulfa ofirraa baasuun gocha gara jabinaati. Shaakala tureedha. Ulfa ofirraa baasuun dubartootaaf maatii waggoota shantamaa oliif dogoggorseeraa jedhan. Gama biraan kanneen dubartiin jiddu seeninsa mootummaatiin ala ulfa ofirraa baasuuf mirga qabdi jedhanis jiru. Dimookiraatika ta'an Looyis Firaankel akkas jedhan.
It's about politicians controlling women's bodies. It's about politicians taking away the personal decision of people.
Tattaaffiin kanneen farra ulfa ofirraa baasu dhimma namoonni siyaasaa qaama dubartootaa to'achuuti. Kun namoonni siyaasaa murtii dhuunfaa kan namoonni eegumsa fayyaa isaan barbaachisu argachuuf qaban irraa mulquutii jedhan.
I've never had an abortion myself, um, but there there is a chance that I might need one one day, um, and this is just about abortion justice and liberating abortion.
Antakkaa ulfa ofirraa baasee hin beeku garuu carraanni guyyaa tokko itti na barbaachisu jiraachuu mala kanaaf kun dhimma haqa ulfa ofirraa baasuuf walabummaa argachuuti jedhan. misisiippii keessaa mormitoonni ulfa ofirraa baasu yeroo dheeraaf injifannoo barbaadaa turan argachuuf sagalee caalmaa kan mana murtii muummichaa sagalee ja'aaf sadii ba'iinsaa maal akka ta'e eegaa jiru manni murtichaas murtii isaa waggaa kana beeksisuuf jira qophiin ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada hoo qabaattan VOA afaan Oromoo daatkoom jedhaatiin nu ergaa. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya karaa miidiyaa hawaasaatiin kan qindeessitu immoo Tigist Gammee piroodiwusariin keenya Nugusuu Taamireetii fi Dassaaleny Mokonnin qopheessitoonni yookaan immoo ogeessitoonni teeknikaa istuudiyoo 53ffaa.
isin nu wajjiniin turuu keessaniin isin galateeffachaa amma qophii keenya boriitiin walitti deemnutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a nagaatti isiniin jenna nagaatti.